ya borobongwe go ya go ya lesome le bobedi sethoboloko re semeletse le lebo le habile botse dr mosasile gompieno re bua ka se le gore eh le nna tota ke a se dira ke ntse ke tlotlela bareetsi fa ke re ga o ka bula fridge ya gago go godimonyana kwa o tla kopana le ditlhare tse dintsintsintsintsi gela ngwana kete wa ngongorega wa wa se tsaya kgotsa go na le kgonanyana mo rakeng mole wa tsaya fela o fa ngwana hmm. a <laughs> mme sone so se re se dirang se a se siame a se letlelesegile sa go nna ebile ga go siame mm, mhm. um se sengwe fa ngwana lwala ya ya tleliniking kana o ya ngakeng Mm. eh o neiwa ditlhare tse e leng gore di lebane bolwetse bo e leng gore o le bona ka go eo a mme go tshwanetse gore fa re tsene go dirisa setlhare thata-thata bo di-antibiotic fa re se re seditse go di dirisa re itsholle le matsekgabe re se tsholle re seke ba ra se thusa mo freezing re se ke for go e latelang eh ni ke itse gore bomme ba bantsi ba na le gore ebile ba fana ka ditlhare ka fitlhela gore eh ngwana o mongwe wa nna o mongwe ke ena o lwalang mme o mongwe a ba re eh, nna ke na le tlhare kwa nna e go tsa ngwana o na a tshwere ke mofikela ba mphile tlharise le ena e rate tlhariseng mm. mme go kotsi-kotsi thata ka gonne bana ga ba tshwane le ditlhare tse ga re itse go ne di felwa e eng mm. yaanong dr bona o fitlhele fa le ngwana a ne a lwala e be mm. re mo isa ngakeng kana tleliniking mm. e be re sa fetse ante baudi ke yone re bonako go e fetsa ka ntlha gore e, ba ba gatela ka bonako gore a e fetse mme tse dingwe tse mm. e be re sa di feleletse mo ngwaneng a ga ke e feletsa ke bona matshwaonyana a le gore a boa gape a go letelesegile gore ke boe ke mo neetsong ditlhare tse a di feleletse um se se le botlhokwa thata ke gore o ye tleliniking o ye go bona gore bothata ke mo ngwaneng um kotsi ya gore dirise ditlhare tse di leng gore ke kgaleng tse di le teng ke gore um meriane mentsi fa re tsene go di bula um re sa tlhole gore re kgone go di berekisa fa nako e telele tse dingwe o kry-a re sa lebelele o tla fitlhela gore le expiry date ya teng se ke isetile mme rona re ntse re fa bana ditlhare tse e leng gore setse di expirile so go botlhokwa-tlhokwa thata-thata gore fa re sa itse gore go diragalang ka ngwana um re ka ntse re ya clinicing kana ka clinicing mo e leng gore re tla fiwa ditlhare tse e leng gore ba re laetsa gore re fe bana jang mhm. um ke rata fela go itse gore kana gore bareetsi ba itse gore bana kana tsa bone ga di lekane mhm. fa re ba fa ditlhare um le dose e re ba fang yone e ya ka gore ngwana o kala jang um mme ka fitlhela gore kana ngwana jaanong o itagage ko godimo kana o mongwe o itagage ko tlase mme o tla fitlhela wena gore kana nna ngwana ka ba ba rile ke mo fe five notes mo wena wa gago mo fe five notes wa bone yaanong kana bana ba ga ba lekane dilo tsa bona ga ba lekane ka fitlhela gore yanong o fa ngwana um tou e leng gore e kotsi mo ngwaneng a mme gone go na le tse di letlelesegileng gore motho re ka di dirisa ntle le go ya ko ngakeng ntle le go ya kwa kwa tleliniking e be ka go motho a ikela for chemisting fale um wa bona fa um e, batsadi ba ile ko clinicing ba nne le um tetla eo ya gore ba bue le pharmacist o ka ba tlhalosetsang gore setlhare se ba senwa jang um ke itse setlhare se re se re berekisang thata-thata over the counter ke panado um panado re e rata thata mme panado e na le paracetamol um ka mogare um hmm. paracetamol e freely available go gotlhe um mme fela ke batle fela batsadi gore ba itse gore e fa ngwana a ka kry-a paracetamol yona kana panado ka e leng gore itse mothata kana ga re mofe sentle re mo fa um gantsi ka mo go laetseng ka teng um paracetamol e kgone gore e go batse sebete sa ngwana so ke ditlhare tse e leng gore rona re nagana gore ke ditlhare tse e leng gore ke safe if re di fa bana go sena taelo e siameng di ka kgona gore di gobatse bana hm e o arabile ene ke re ke ya go e botsa ga jana ya gore ga re fa ngwana ditlhare phetelela go tla feletsa go diragetseng ke solofela gore o utlwa mm. wena ko lapeng gore e tla feletsa e gobaditse ngwana mo sebeteng eh he doctor go na le tse dingwe kitse mane um re rata go ditlhakanya o fitlhele fa le o tshela toroponyana ntlha ya bobedi ya boraro ya bole o tlhakanya o bofa ngwana <laughs> a go siame ga ke itse setswa kae selo seo Wala dengo roba lakor hafe zafo Milyon amaboto lanyan A mm. o ka o mm. ah, ka ele Dan rapat kwenye Milyon amaboto lanyan Milyon amaboto lanyan Milyon amaboto lanyan Milyon amaboto lanyan eh e bo go batla bana disability e bo go batla bana diphio so they go into renal failure they go hmm. into liver failure because of dropouts tse di ntse tse di mixiwang um and bana ba bantsi ba neiwa di-dropouts tse e le gore ba siame hmm. um fa bana ba bannye ba e gore ka re ngwana o tshwenyegile o na le dikrante o isa ngwana ko tleliniking um bana ba bantsi ba ne le go nna le bolwetse o bitsang colic fa ba sentse ba ne ba bannye o ba nnang dikrante mo maleng a mme fa go ntse ko tleliniking kana ko ngakeng um batsadi ba kgona gore ba fitlhele ditlhare tse e leng gore di a safe to leave mo baneng mme ke rata fela go rotloetsa batsadi gore can please be very careful ga re tla mo di-triple because ga re itse gore ke eng se se leng ka mogare di-triple seke mme bontsi ba tsone bo etsa gore bana ba go ba le sebete le diphilo tsa bona um ba bangwe ke kgobalo e e leng gore bana ba papalela ke go boa from ko yona hai ba robala gore bana ba teng ga ba ka dinwa ditlhare tsa teng fitlhela robetse ya. ene ba fa bana ba ile e go gore ba nne o kra ke re mare why no ne ya ngwana o itika nne ke bona sa go tlhokeng sepe ngwana ba mm. gola fa setse tsena le monnyane se tlhokela fela letswele la mma a o bana bona fela sa se tlhokang gore a tie mme fa se tla six months re tla stata then re tsetse diketseding mara se sa di trepo ya di di e so tsona ka nne ke tsone ke le gore banna ba ba tsene mo mathateng a magolo se sengwe ke ise um eh, doctor allegex le one ra e rata le one ya robatsa <laughs> basadi ba bantsi batle ba bui ba re ha ngwana a sokodisa kgotsa go batla ba batla go robala ngwana a sa robale allergex ene <laughs> eh gore ba e rate ke gore eh, allergex e ya student college is a eh, sedating antihistamine so gore ya sedata ke gore e robatsa ngwana mm. now kotsi ya yone alex ke gore fa o ka fa ngwana number one go sena a proper indication ah, mm. go na le matshwao a e leng gore ngwana o tshwanetse a fiwe an antihistamine e ba reng ke aletrox mm. ga o mofa go sena a proper indication ya gore mo fe yona kana o mofa fa dose e sa siamang e ka itsa gore ngwana a be too sedated mme a tsena mo mathateng so ke rata gore batsadi ba ska self medicate bana ba bona mm. ka gonne ba bangwe ba tla rena ke tlhale ke mofa kantse ba gago yena react differently mm. tse mofa yone mm-hmm. mme ditlhare tse di na le matshwao a teng go na le gore ga re sa aletse prescribe e le gore ngwana o na le matshwao a masedi Mm-hmm. doctor ka ntla ya nako tla ntere tlo e, e teng e fela fa re tla tsenelela mo gone yone thata gape mo nakong e e tlang mme ke fela gore batsadi ba ikutlwetse ba itsetse go le gontsi gore um go ya ka gore ngwana o kala jang go ya ka matshwao a ngwana ebile tota go sa kgathalesege di feletsa digoba tsa diphio le sebete sa bana kere Eh, doctor re lebogile thata le mo nakong e tlang o tlhole sentle utlwe mo tsatsi la gompieno re lebogile thata um ke pediatrician ya rona doctor le pediatrician ya rona mo tsatsi la gompieno on re buisana le ene mme solofelo ke linda mothobi tsholofelo ke ga o itsetse go le go ntsi gore he dilo tse tse re tlhola re di dira bana tse ga di a siama bogolo se thata jang ra itse kere di-drapel se moso le moso ra tsoga re di fa bana wa bo mo felang wa bo mo felang moso le moso wa bona tse re ikokonya mo metsing tse le tse o di tshasa mo di tshela mo vaselining gore o tshase ngwana tsone sena ga di ga gona mathata mara kgang ke gore tota ngwana batho moso le moso bosigo le bosigo o batho ao nnana a pompelwa ka ditlhare a re se ka ra dirang jalo bagolo ga ngwana a fodile tlante re tshololeng ditlhare ga re di latlha kere o tshololela golo gongwe wa tsholola fela o boga ngwana a na le matshwao mangwe gape kete wa lwala o kana wa mo isa tleliniking kgotsa wa mo isa ngakeng se ke motsweding fm konka bokamoso re semeletse ke thulaganyo e o e reditseng ga jaana